Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله غرغرس ربي قداتين سجنتاتين يتن شوال دي دمي سجل بركم تقوفي دي بافر ففتمي فرقلاكو سجرا takka hoomee kudha sagal bara kuma lamaaf diidamii sadii akka lakkoofsa milaadiyaatti isiniif dhiyaattu sagantaa guyyaa jimaataa qabannee dhihannee jirra. Murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheeysan sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjinaa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيفتوتا تلفزيوني نور الهدى سجنتا إيانو ريكيتشا سنادا غافي جلقبا اتفاق إذن ربيتين waan jedhu gaafataan maqaan kiyya haatu qaamaa jedhamaa je intala takkan jaaladhee je mana barumsaa keessatti yuunivarsiitii keessatti intala takkan jaaladhe intalli saayinsitti illee jabduudha qura'aanallee haffazuudhatti jirti umriin isii ammoo narra guddaadha je homaa miti rakkoon hin jiru jedheen taluma san fuudhuudhaaf lafaa ka'ee muradhee jedha duuba garuu ayyootiyyatti odeessee umriin isiidhaa guddoodha lakki intalli sun siif hin taatu naan jette ammallee barumsa keessa jirta naan jette. gaafa gartee isii jaaladhe sanii barumsa gartee qura'aanallee itti jabaadhee barumsa kaanillee itti jabaadhee mirqaana guddaa qaba nashaata guddaa qaba jechuudha odeysa waan ajabaati duuba. dura waan jennuun waan aslii jaalalaa keessatti ixbib habiibaka hawnan maa casaa an yakuuna bagiidaka yooman maa nama tokko yeroo jaalattu jaalatamaa tokko suuta jaaladhu. wasana baastee honga geessitee hin jaalatin biran dabarsin galka onni keessan kaayatiin gaafa dhabde rakkatta gaafsan miidhamta qiyaasatti jaaladhu jechuun kunu ammaa gartee galka onneedhaa keessa seentee gaafa isii dhabde gaafa isii gartee amma gartee mooraaliin na cabe barumsallee gartee wanni hundi natti toluu dhabde akkana jedhee himata duuba himataan kun jechuun. Wanni gartee oofu hundi itti hadhooyti jechuudha. Wanni dalagu hundi itti hadhooyti jechuudha. Daldalli inni oofu, barumsi inni oofu, wannummaan inni sossoosu hundinuu isatti jabduudha taati jechuudha. Duuba kun maalirraa jennaan galkaa onneedhaa keessa waan wanni kun akkaan seenee jiruuf jecha waan kana of keessa naquun barbaachisaa hin ta'u. Ihbib habibaka hawna maa casaa ayyakuuna baqiidaka yoomammaa. Jaalatamaa keessuta jaaladhu guyyaa tokko gartee jaalalli ati jaalattu suni yoo wasanaa kabahu taate simiidha jechuudha. Kanaafuu. Hifzii qura'aana qabaachuun waan bareeda amala bareedaa qabaachuun waan bareeda qura'aana gartee haffazuun waan gaari garuu waan gartee mataa kee keessa naqatte waan haalaan onnee kee itti dhukkubsite kana bikkatamitti of dhukkubsee eeysan jira akkamittiin jira maalittiin jira jalqaba namni of laaluu qabaa jechuudha si'ii barumsa keessa jirtu si'ii ilmii si'ii gartee ilmiin barumsan fixatiin si'ii gartee mana hin qabdu lafa hin qabdu waa takka hin qabdu jaalala goggoytuu jaalattee bilaash gurra of ho'isuun faayidaa hin qabu jechuudha. akkanumatti dardarumma namatti geeyse jechuudhaaf qofa akka hin taanetti gara hin taanetti jaalala gara maleedha hin eegalan barumsi kee si harkaa badaa wannummaan ati oofutti jirtu hundi si harkaa laamsheetti jechuun kanaafuu akkaataa laali yeroo laali haalataa laali akkaataa laali deemiis hin jenna duuba. وهكذا كسما وان هاتي كيراس الأورجيتي وان abbaan irraa nama dhoorge waan haati irraa nama dhoorgite ittiin deeman ittiin seenan jannanni koomee haadha abbaa jalaan argama karaa ayyoon teessii jaalattee jaalatuudhaan milkooyta kanaafuu haadha kee jaalachiisii haadha kee gammachiisii haadha kee qaalii godhiisiin jenna. yeroo gartee jaalalli ummataasi seeni ati barumsa dadhabuudha jechuun duruu onneen kee bitame karaan taanetti duruu onnee tee gurguratte humni teetis gurguramte onneen tee gurguramte qalbiin kee gurguramte wama dalaydu hunda keessattuu fashalaawaadha taata jechuu osoo bikkan gahiin boqqolloo karatti qaxara ka'u gartee bishaan naqattee roobni irraa dhaabbatee goggogee taateeti faayidaa dhabdaa jechuudha kanaaf. tartiibaan ilmi namaa deemutu isarra jira yoomuu tartiibaan deemuun jaalatamaadha siin jenna. Ijannoo lammaffaadha riqicha sunnaadha waan jedhu obboleessi keenya maqaan kiyyaraa tuqqaa'uu je'amaa jedhe. Ani barataa yuunivarsiitii Wallaggaati jedhu. Biyya kana keessatti dubartiin rifeensa qullaa deemti surree uffattee deemti hedduu gartee duuba yeroo gara masdaa deemullee uummatuma gurguddaa kana ka qullaa deeman argaa ka surreen deeman. ka rifeensi isaanii banaadha olmaa'iin ganda kanas hin jirtu akkana jedhee lallabataa jechuudha maal naa dhaamtanii maal naa yaaddanii hedduu rakkadhe hedduu cinqabee jaatu dura obboleessa keenya furmaata ka rabbiin namaaf darbifamata si'aa fitu duuba dadhabeetiin jiraa ja'a namni kun warra qullaan na dura deema ija tiyyaan gartee laalaa oolaa haraam kana akkamiin ta'a u'uu iyya naa bayaa ja'a hedduun argaa jaatuudha ija tana shari'aan gadi qabadhaadha jettee dhiirallee ajajje dubartiillee ajajje dubartiillee ija teeysan qaqqabadha dhiirallee rabbiin ija teeysan qaqqabadha je'ee qur'aana isaa keessatti ajaje jechuudha qur'aanaan ajaje qulli lilmuuminiin warra dhiiraatiin naa jedhe yaa muhammadu maal je'in ija teeysan qaqqabadha je'in yaqudduu min absaarihim isaanuu qaqqabatanii dubartiillee akkasuma itti itti naa him yaqudduu min absaarihinna qaqqabatanii ija isaanii qaqqabadha jee itti naa him. dubartiin akka dhiiraan laalle dhiirri akka dubartiin laalle. Ayaan rabbi akkana jetti warri zamanaa immoo dubbii tanatti hin jiru. Dubbiin rabbii nima deemti warri zamanaa dhiisullee. Akka waan huuba ija keessa wal guuranitti ajnabiin dhiiraaf dhalaan ija jala wal teessee ija keessa wal qutu jirti. Zaman ammaa jechuudha. Kuni waan jibbamaa ta'e. Waan jennuun obboleessa keenyaan haga dandeessuun ijatee qaqqabadhu. Oddul basar. Ajaja nabii keenyaati ajaja rabbii keenyaati. Wahakada akkasumatti soomni sirra haa jiraatu fa'innahu lahu wijaacuun soomni kolaasaadha gannama qabaa jee sooma hogguu jennu sooma isa keessatti nyaata dur hin nyaanne dhugaati dur hin dhuyne kuduraa dur hin nyaanne maraqa dur hin dhuyne dhuganii uf oo'isanii ana inumaa'uu soomana keessa dubbiin na jabaatte ka je'ansanii miti nyaata isin oo'isne nyaadhu paastama kee ka timaantimii kama dur liqimsitu sanuma liqimsiif irraa soome xayyib kanaan uf gargaari jechuudha. yoo kunillee kana dadhabde yookaan kana bira dabarte furmaanni biraa hin jiru naannooma san gadhiiste dandeessu fuudhu dandeessu fuudhu yoo sii danda'ame akka itti dandeessu si beeka dadhabdu ammoo naannooma jirjiratu ammoo rabbi kadhadhu furmaanni waa hundaa achiin dhufa rabbi kadhadhu siin jenna akkana deebisaan obboleessa keenya.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
Iyyannoon biraa akka jettu dhaddese jaalalaa. Waan jettu iyyattuun tun ani maqaa kiyya himuun fedhuu jette. Jaarsa akkaan an jaaladhu rabbiin naa kennee jette. Rabbi faarfatte san irratti. Jaalala isiidha ammoo jaalala itti gammadde kana rabbi haa tursiisuuf jenna. jaalala kana waan booreysu jira wanni amma isiin himattu kun deemee jaalala tana booreysa jaarsi mataa itti jabaachuun waan haraamii dalagaa jetti dalagaan haraamtuun deemtee deemtee jaalala tana nyaattee nyaattee balleessiti ammaa uduruu waa isii quuqanii jennaan himattee tayyib duuba yoo waan inni balleeyse kana lakkii wanni kun hin ta'u jedhee an itti hime anuu hin beekanaan je'a hayyi an badii qaba akkamii yoo an jedhee gaafadhe atiin af jaartii raaziyaa qaceeltuudha naan ja'a haraam dalaga ammoo anis numa beeka osoo beeku akkas waliin jiraadha jetti dura jaalala kee rabbi si haa tursiisu jenna hamturraa rabbi si haaf deebisu siif haa deebisu jenna waswaasa shayxaanaa tokkotu jira fakkeessaa shayxaanaa tokko maal ja'a maal nama fakkeessa badii teetii fi situtti gaafatama namni bira maal godhaa sirra si dubbata mi'aa gabbaa. minaa gabbaa inni oofu takkaa jira maaltu si naqe maaltu si naqe nama biraa maaltu naqe nama biraa maaltu seense maaltu dubbii tana naqee singalchu singalchu singalchu singalchu je'iini nama waan ati dalaydu keessa si dubbate singalchu singalchu akkas je'iini je'eeti heewasa badaa tokko shayitaanii mata darba jechuudha. Waan baddu dalagaadhaa yeroo gartee jaartiin dhaabbadhu waan kanarraa jettuun singalchuu anuun hin beekaa waa nama hin beekaa ogguu jiru wanni kun haraam ta'uun hin beekaa osoo beeku dalagaa jechuun kuni fakkaataa ibliisiiti. Ibliisni osoma beeku badaa ta'uu macasiyaa osoo beeku dalaga. Rabbi wallaaleeti miti yeroo rabbiin isa ajaje aadamiif sujuuda bu'i je'eeni osoo rabbi beekuu didee beeke namni osoo beeku macasiyaa dalagu. akkuma gartee ummanni banii israa'ilii wastayqanatihaa anfusuhum zulma waculuwaa osoo beekan osoo beekan dalagan jechuu badii ta'u osoo beekan yaqiinsanii osoo beekan jechuu duuba wanni sanirra hamaadhaan jiru osoo beekan waa balleessu osoo beekan jahannami uf kennu rabbi irraa nu haa baraaru waan kadhatan waan rabbi kadhatan ciis rabbitti waan iyyatan halkanii guyyaa jechuudha. duuba ati naaf qaceeltuudha jedha ragaa baha ufitti illee waan balleesse san waan haraamii san ragaa ofii baha namni kun nin beekaa barni hin beekaa gujuu ragaa ofirra ba'ee jira anis nin beekaa akka inni waan san dalagu jette duuba nama kana akkamis sirreeffadhaa jechuu isiiti isiin gabaabdutti akka itti sirreeffattu jalqaba waqabla kulli shee rabbii kee kadhadhu yaa rabbi nama kana haraam itti jibbisiisi jee lammaffaa. waan haraamitti isa geessu san ati yoo beeytee balbala san cufuudhaaf tattaafadhu haram san atin himne dhaba isa achisiistu wahii yoo qabaate dhabdi sun akkamiin dhabamti waan isa kijibsiisu wahii yoo agarte waan sayyoo akkam goone kijiba kana dhiisa waan gubna isa dalaysiisu wahii yoo agarte karaa kamiin maal yoo godhe gubnarraa muramuu danda'a mala dhabi jechuudha kanat dabaltee. nama inni sodaatu ka inni qaanfatu nama akkasiitiin gahe yoo ofii dadhabde yaala godhi namni nama waliin dhalate namni namaan nama ta'a nama kormi hundinuu korma qaba je'an dhiirti hundinuu dhiira qabdi je'an duuba nama akkasiitiin yaali kana siin jenna baarakallah fiik. iyyannoo biraa akka jettu iyyannoo dhaddacha jaalalaa. Waan jettu maqaan kiyya waatu qaalaa jedhama jette. Jaarsi kiyya akkaan nama gaariidha. Nama ajaa'ibaan rabbi na faaye na badhaase. Jetteeti galatoonfatte jechuudha. Maasha Allah. La'in shakartum la aziidannakum. Namni rabbi isaa galatoonfatee dabaltii rabbi irraa argata. Galatoonfatuun isiidha. Hedduu bareeda. Duba waan jettu nama diinillee qabu jette. Nama duniyaa isaatiillee carraaqatu jette. Haalaan faarsite diinii fi duniyaa keessatti illee faarsite. waalachuu akka qabu lafa keessa jechuudha. Rabbi ifii faarfattee alhamdulillah jedhu garuu rakkoo takka harkaa na qabaa cinqii takka harkaa na qabaa jaarsi kiyya kunnaan duratti fuudhee jaartii biraa ilmoo walirraan arganne doktora bira dhaqanii ilmoo gartee walirraa argachuu hin dandeenye anas gartee ilmoodhaaf na fuudhee ilmoon naaf hin argamne doktorallee dhayinee laalle waa hunda gartee laallamne jettee dubbatti jechuudha. Duuba murtiin duuba waa hundaatu harka rabbii keenyaa keessa jira. Intala duraa ilmoo irraa dhabee ilmoo barbaaduudhaaf fuudhe sababa kun. Haakima dhaqanii warri duraatillee sababa barbaadan. Isiin tunilleen haakima hojii dhayxee sababa barbaadde. Jaarsa duraanii heerumee ilmoon natti qabatte sababa gartee balaa adda addaatiin ilmoon narraa baatee jettee himatte. Kana bira hanga dhufe ammoo ilmuma qabachuu didee jette. ufi ammoo rakkina hin qabnu haakime yeroo dhaynu. Duba rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa yeroo fedhe waan fedhe namaa kenna. Abbaa fedheef waan fedhe kenna. Zabana fedhe keessatti waan fedhe kenna. Akka nama guddaan jenne nama guddaami nama umrii kudha sagaliiti inni ammoo soddomii saddeeti jette. Mistira as keessatti jiru kaa haaliqumaa beeka. Rabbiin yeroo fedhe namaa kenna. Akka fedhen namaa kenna. Ambiyoota isaatu meeqaatam ilmoo malee zabana dheeraa jiraachisee galgalaan itti kenne kanaafu obsii jennaan obboleetti seenyaan obsaan silga goromsaa dhugaa jechuudha yeroo garii qabeettaa'an haaliqni warruma yoo doktora dhaqan maramaramanii laalamanii nagaha jirtan fayyaa qabdan waa takka je'aniin kana qabeettaa'an amata afur amata shan amata jaha amata kudha lama faa qabeettaa'een booda ilmoo ka itti gadhiisu jira. Rahmanni rabbii bal'aadha. Atis sabbarii eegi innilleen sabbaree haa eegu. duba du'aayiidhaan matta obboleettiin teenyatuun rabbiin isin lachuu haa badhaasu jennaan. Kana biyyoota isaa badhaase isin haa badhaasu yoo asittillee ilmoo argachuun isinii hin qaddaramin mu'minni yeroo ilmoo barbaade akiraa keessatti ni argataa jedha nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam. Wanni isin yaachisu islaaminaa qabnaan isin haa yaachisu. muslimummaa islaaminaa qabnaan isin haa yaachisu imaananii qabnaan isin haa yaachisu dalagatu jirra akiraa tanaaf jechuun isin haa yaachisu waan asitti dhabde yaa abdallah achitti dhayite argatta kajaarsa asitti dhabde achitti argatta kajaartii asitti dhabde achitti argatta ka ilmoo asitti dhabde achitti argatta ka hiyyummaan asii gurra siriide achittu ijaarta ka asitti hin bareenye ka fokkattu ka gaararraa. namni siin jiru ka buuqqata namni siin jiru ka jaldeessa namni siin jiru ka karkarru namni siin jiru ka saree fakkaatu siin jiru. wama si baasanuu sitti habaasni jaltuu fakkaatta kasiin jiru achitti baheetta kanaafu falaa takaafu walaa taxzanu hin yaddawina hin cinqaminaa ibaada dalaguu qofatu isinirra jira kanaafu jabaadhaa isinin jennaa rabbi isin haa milkeessu du'aa isini goona. dhaabsi akka waliigalatti uummata keenyaaf dhahamuun nurra jiru ilmi namaa ufiin hin oolu ufiin hin bulu. namni muslima ta'e hundinuu seera rabbiitiin oolee buluu qaba. Tarkaanfiin nuti tarkaanfannu hundi seera rabbii ta'uu qabdi. Jaalalli seeraan ta'uu, jibbaan seeraan ta'uu, deemsumti deemnu, teessumti teennu, laalchi laallu, hojiin hojjennu hundinuu seera rabbiitiin. Namni muslimaa mooraa yookaan dallaba shari'aadhaa keessa jira. Kanaaf. warri bultii ijaaruu deemus warri bultii ijaares. Namni jalqaba bultii ijaaruudhaaf yeroo deemu intala tana maalirra jaalatte yoo jedhaniin ka deebisaa kennuun beekne jira. Ma jaaladhe bakka natti tolti, ma jaaladhe natti tolti jaa jechuudha. Maal jechuudha? Gurbaa kana maaf jaalatte gujaniin bakka dasna jee natti tolaa dasna jee maalirraa jaalatte natti tola dasna jee dubbiin akkana ta'uu hin qabu. Namni muslimaa wanni jaalala argamsiisuu itti qabu idhaa ataakum man ترضون دينه وخلقه فزوجوه yoo isinitti dhufe namni haala isaa jaalattanii fi diina isaa jaalattan qindeessaa fi jedhe man tardawna diinahu wa khuluqahu diina jechuun maal jechuu namni tokko diinii ni qaba jechuun maal jechuu waan haraamii irraa fagaatu waan waajibaa dalagu namni tokko sodaa rabbii qaba yeroo jedhamu sodaadha jechaan ficlul ma'amuuraati wajtinaabul maniyyaati waan rabbiin qur'aanaan haram jedhe waan rasuulli hadiisan haram jedhe haraam jechuun waan laguu jechuu kayoo isa dalagan ibiddi nama tuyxu haram irraa fagaatu nama akkasii barbaadadhu intala akkasii barbaadi fuudhuuf gurbaa akkasii barbaadadhu heerumuudhaaf idha ataakum man tardawna diinahu nama aadaa wallaalaatiin ooleen bulle aadaa ganda isaatirraa dhaaleen aadaa hiriyoota isaatirraa dhaaleen aadaa mana isaa maatii isaatirraa dhaaleen ka ooleen bulle ka aadaa shari'aatiin oolee bulu ka sunnaa nabiitiin oolee bulu intala sunnaa rabbiitiin ooltee bultu intala karoorri isii kaayoon isii diinii rabbii ta'e san barbaadadhu baatirii akkamiitiin ibsee barbaadadhaan sin dhibin barbaadadhu nama tokko yeroo laaluu feete yeroo barachuu feete isaa miti saahiba isaa laali jaal isaa miti waahila isaa laali qariina isaa qindii isaa laali ni beeytaa siif gala namni sun waan inni ta'e waahilli isaa yoo nama hamaa ta'e namni sun hamaa ta'uu beeyta coratu wal nama didaa namni badaan nama badaa hin waahilu wal fakkaattii wal barbaaddii je'anii warra wal fakkaatutu wal barbaadaa samtu waliin nashaata warroota hamaa waahilu isaa yoo garte yookaan intalli isaa waahilu yoo garte gurbaa sanirraa fagaadhu intala sanirraa is fagaadhu man taradawna diinahu nama amaanaan rabbiitii fi amaanaan namaatillee biratti hin banne barbaadadhu. Wakuluqahu ka haalli isaa bareedaa nama arrabaan naman tuyne المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده جي نبي كنيا عليه الصلاة والسلام مسلم جتون نما الرب إساتي في حرك إسات الرا نمني نجا أرجت جي الرب إسات الرا حرك إسات الرا خانجا نمني أرجت Harki kee nama ga'u jira. Arrabni kee nama ga'u jira. Nam meeqa sii mata laata. Guyyaan nam meeqa sirraa rifata. Torbaanitti hoo, ji'atti hoo, amatatti hoo, nam meeqa madeessite me'uufti hin talle. Nama arraba nama madeessaa oolu. Nama jechaan nama miidhaa oolu ka gochaan nama miidhaa oolu sun hiriyaa siif hin ta'u irraa fagaadhu jaarsi akkasii namtichi akkasii jaarsa siif hin ta'u intalli akkasiillee jaartii siif hin taatu walgubaatuma walmaaxaraatuma jiraanna yoo jette malee harka hanna bari doolu sosso'a je'anii arrabni osoo sibiran dhufin adaba dhabee sibiratti adaban argatu. qaamni cubbuu gartee siin duratti aadaa godhate sibira dhufee dhiisuun itti jabaata illaa man rahimahullah nama rabbiin rahmatu godheef malee. oduu ummata keenyaa keessatti haadha laali intala fuudhi je'an maaliif jennaan irra hedduu namni wal fakkaata jechu nama tokkotu waan jedhe ani intala takka hin fuudhu hanga ilmoo irraa argadhutti jedhe maal jechuudha akkamitti ilmoo irraa argata yoo jedhame hoo akkana jechuun anzuru ilaa akhiiha wa abiiha jedhe abbaa isiidhaatin laala yoo abbaan gaarii ta'e gaariidha ha obboleessan laala yoo obboleessi gaarii ta'e intalli sun gaarii nama bareeda nama haala bareedduuti namni isii guddise waan san ta'eef irraa dhaalti waan ta'eef akka waan duruu ilmoo irraa dhaletti laalee ani intala takka yoo ilmoo irraa argadhe malee hin fuudhu jedhe ma'anaan kanaa maali jennaan obboleessuman laala abbaa laala jedhe akki itti laallatan akkasii laalladhu karaan badin hin jarjarin ammallee istikhaaraa yookaan filannoo rabbii keetirra barbaadi falaa nadiyo man istikhaara washaawara almakhluuqiin namni rabbii isaatii mari'ate salaata istikhaaraa salaata istikhaaraa raka'aa lamaasan salaatii ducaayi istikhaaraata je'ansan baradhu hubadhu hafazadhu qare bultiin tuni kayrinaa qabdi monaaf hin qabdu namtichi kun kayrinaa qabu monaaf hin qabu intalli tun kayrinaa qabdi monaaf hin qabdu itti yaaddawe jiruu keetii bara jiruu keeti ilmaan babbareedduu hedatta isii keeysa ilmaan sibira dabartee hawaasaafillee silaa waa taatu tawaa baatu ni kajeelta sila akkas ta'u kanaafuu jalqaba jalqaba ka'umsa kee tolchi akkas ta'u ka'umsa kee diriirsi jechuu jaarmaya kee bu'uura mana tokko yeroo lafa jala gadi dabarsanii achi ol kaasan akka taphattiin kufuu beeke wanni gubbaa kanarraa kan biljetti jala ol fidii uf ijaaruuf waan jedhan jaartiin gaarii waameeqaaf tolti jennaan jaarsaaf tolti jaarsatu hamilee qaba alattis manattis waan dalagu karooraan sirnaan oofata ilmaan isaattu akka qaba manattis alattis waan dalagan keeysatti hamilee qabanii akka qabanii olaarii qaban ollaa keetiin nagaa walitti taata ollaa nagaa walis salaammattee walitti gartee dhuftee wal kabajdee wal bira dabarta alaa manatti si bareechiti aakiraateetitti milkooyta iznii rabbiitiin jaartiin gaariin taakkami hoo jaartiin gaariin isii heera rabbiitiin bultu ta heera rabbiitiin ooltu ta yoo gama isiidhaa laalte si gammachiisu ta yoo ajajje'ee si jettu jedhabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yoo laalte si gammachiisuun bifa isiidhaa ittiin baanu haala isiiti wani namarraa nama gammachiisu haala osoo bareedina keeysa bareedduu duniyaadhaa je'anii qubaan itti akeekanilleedha yoo haalli isii haala sareedhaan gayin haala karkarroo hin gayin yoo afaan isii waan fokkataa dubbate ka bifa isii dhaasan dhoqqetti laaqu namni bifa san achi ilaalu hin jiru suura mashaan borra jirtutti ilaalee ofirraa dhiisa namni suura shan borra jiru namni yoo lafa irra hojjeta homaa rakkoo hin qabu intala bareeddu tan akkamitti irra jira namni jiru jiru kanaaf jalqaba ka'umsa tolchutu barbaachisaadha ammallee makluuquma daciifa laafaa kanaanis ni mari'atan washaawiruun fil amri namni ammoo ati ittiin mari'attu nama hamilee buus ta'uun qabu jechuudha hamilee buus hamilee cabsi jira yeroo hundaa'u wama irra fidde hunda keessattuu hin ta'u inni hin ta'u malee waan biraan beeku hin ta'u waan feete irra fidi hin ta'u yaada feete irra fidi hin ta'u soduma sin naqa hin ta'u bicha nama akkasiiti miti. nama ija gatii qabduun gadi laalu ka xiinxallaa qaburra fidi marii kee nama sin geenye ka haga keetuu yaanni irra fidini. nama ija haasidummaatiin dubbiitee hin laalle ija rahimum ija aanum ija gartee gara laafinaatiin ka rahmatummaatiin dubbii laalee ka waan tolu si qajeelchu marii akkasiitiin deemi faasiqa hundaan mari'attee zaalima hundaan mari'attee jiruutee akkasiin kasaarsine waa hunda hin taatu siin jedha waa hunda hin taatu ja'a nagayatti jiruun ta'e jiruu rakkoo taate jechuudha rabbiin gurbaa keenya saa fayyadu intala teenya saa fayyadu jenna eega rabbi wali isin fidee hoo. wanni obsarra waliin nama jiraachisu numan jirre gurbaaniif fiifi yoo jedhe intallilleen fiifi yoo jette kuyyoo beenzilaan fiige kuyyoo beenzilaan fiige gandi gubachuu malee wanni biraan jiru ka beenzilaan as fiigu yoo ka gaaza qabatee as fiigu yoo bishaaniin itti as fiigan qofa dubbiin taati jireenyi akkasiin bakka ga'a isin lameen nagayaan bultanii ooluu namni laman fedhu warri laman fedhu warri lameen sun shayaxiinul jinni wal insi shayxanni jinniitis hin fedhu shayxanni insiitillee hin fedhu jarri lameen kun diigama keeysan fedha namni lama yoo wal dhabe jaarsaa jaartiin dubbiin isaanii dhumuun dhabdu abadan numa dhumatti je'an waan nama biraatiin hin gayinin ganama yoo wal tumanii wal fixanii wal gangalchanii akka fedhan wal godhan galgala warri walumaa gagammadee waliin kofla dubbiin dhumate warruma ganama akkas wal godhisanii bar ableefa oli fudhatanii ibidda oli fudhatanii garuu waan namni jidduu hin seenin hin je'an hattaa walaw kaanati al'umma osoo haadhallee taatee je'an duuba hatta namni jidduu seennaan dubbiin sun jabaataa deemti. madaa waan jedhan madaa yoo dhoysan qooraadhaa deemaa jedhan bikki takka guusi muramte wahiin dhoysita waa itti hiita qooraa deemti fayyaa deemti akka jarmii hin guurre wanni adda addaa irra taa'e. dubbii teechillee yoo akkasitti dhoyfattee of keeysatti gadi qabdan isin lameen dubbiin sun dhumataadhaa deemti yaa warra jaarsaa jaartiidha. yoo ammoo madaa teeysan tana irraa babbantan tiitichi dhufee irra taa'a daranuu qota tiiticha namaattu jira beek. yookaan waan ati bira dabartu tasasi dhawaanii tarsa'a madaa yoo banaa jiraatte waa heddutu waa heddutuqa jechuun isan bal'ataa deemti waxaa kazaa gartee amrii teessa yoo namaan geessan bal'ataa deemti jidduun keessan adda fagaataa deema akkas hin ta'inaa sabbaraa obsa waliin miidhinaa rabbiin guddaan isin uume inni haramtu zulma calaa nafsii wajacaltuu beeynakum muharraman falaa tazaalamu. ani wal miidhu isinirratti haraam godhee jiraa jedhe humna irra qaba jettee hin miidhin yaa isa dhiira mala irra qaba jettee hin miidhin yaa isii dubartii khaliqa guddaa isinii ol jiru sodaadha daldala sharriidhaa walitti daldalattanii aakiraa akka walirraan fiyne akka waliin kassasne daldala bareedaa waliin daldaladhaa aakiraa akka waliin jannatan seentan ta'a. أست الأبتا برمس كينيا جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة اللقاء
ما شاء الله شيخ كينيا كبجما في جالة ما شيخ محمد وادو ربي نسن الرعجالته بكم سرهم بكم سسني هادبلو نولي وروان أجير رفيا دمنها قدو Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummeessuutiin anfarhee adam kutaa teeknika nuura hundaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitii walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة